iri ni ijwi ry'amerika murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc turabaramukije tubaha ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara muri kumwe nanjye Jeffrey mutagoma mbanza ariko nisegure ku bakunzi b'ijwi ry'amerika mu rwanda mwajyaga mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko mutwihanganire ku kibazo cya tekinike cyabaye kuva itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka gituma tutumvikana ku mirongo ya fm mu rwanda nk'uko bisanzwe inzego zibishinzwe zirakora ubudahwema kugira ngo dusubire kumvikana bashobora rero kutwumva kuri za mudasobwa cyangwa ahandi kuri telefone ngendanwa mukomeze mudufashe gukwirakwiza amakuru n'ibiganiro byacu tubibutse ko mwatwumvira ku rubuga wayishatu radiyo yacu viwe akadomo komu tubaye tubashimiye kutwihanganira gahunda noneho nyirizina y'iwanyu mu ntara mu burundi abanyamategeko bari mu gikorwa cyo gushishikariza rubanda rwahungabanyirijwe uburenganzira kugana urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu abanyagihugu bamenye amategeko yabo agenga charte africaine bamenye uburenganzira bwabo bazoshobore no kwitura iyo sentare yitwa cour africaine des droits de l'homme ikaba ashobore no kwitura mu nzindi sentare mpuzamakungu amasezerano akomeye y'ubumwe bwa afurika y'uniyo africaine
uwo ni metre gustave niyonzima umuyobozi mukuru wungirije w'ihuriro ry'abanyamategeko b'abarundi baburana ibyaha bihanwa n'inkiko mpuzamahanga kavibu turanagaruka mu rwanda kureba icyo urukiko rwa gisirikare rumaze kuvuga hariya i nyamirambo aho mugenzi wacu asumuta kaboyi ari ntimujye kure ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanze atugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi Aloise urakoze Geoffrey turahere muri Amerika ibiro vya perezida muri leta z'ubumwe za Amerika Maison Blanche vyaraburiwe n'abategetsi b'umugambwe wa Demokrate batavuga rumwe bagenzura inama nshingamateka umutwe wa depite kwitega ko basabwa inzandiko zerekeye ivyo perezida Trump yakoranye n'igihugu ca Ukraine abajijwe n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatatu ko azobishira mu ngiro mu gihe yo bisabwa n'iyo nama perezida Trump yishuye avuga ko yama yabikoze Trump yagirije umukuru wa komisiyo ijejwe igendereza mu nama nshingamateka Adam Schiff ko yahemukiye igihugu ku kuntu yarengeje urugero mu gusigura ikiganiro umukuru wa Ukraine yagiranye na Trump kuri telefone. Abasirikare ba Mali bafadikanije n'inteko mvamakungu ejo ku munsi wa gatatu baratanguje uruhigi rwo kurondera abasirikare bagenzi babo bataramenyekana irengero ryabo inyuma y'igitero ca mbere gikomeye bakorewe n'imihari y'iterabwoba ku munsi wa mbere abasirikare ba Mali bashika kuri mirongo ibiri na batanu barishwe inyuma y'aho abarwanyi bitwaje ibirwanisho bikomeye batereye amakamba abiri ya gisirikare mu bisagara vya Burkesi na Mondoro hafi y'urubibe na Burkina Faso nk'uko ibiharuro vya mbere vy'ibanze bibivuga abajejwe umutekano bashikiriza ko abasirikare bashika kuri mirongo irindwi n'umunani bataramenyekana irengero ryabo perezida Ibrahim Boubacar Keita yategetse ko kuva kuri uyu wa kane haba ikigandaro c'imisi itatu co kwibuka abasirikare bapfuye nk'uko amakuru ava muri leta yabishikirije Leta nshasha mfata kibanza ya Sudani iriko irarondera ingene yokura ico gihugu ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Umushikiranganje wa mbere wa Sudani w'imfata kibanza Abdallah Hamdoke yashikirije ku munsi wa kabiri ko gukura Sudani kuri urwo rutonde rwashizweho na Leta z'umwe za Amerika ari kimwe mu twigoro twa leta nshasha two kugarukana umutekano mu gihugu mu kiringo mfata kibanza barimo. leta ya Amerika yongereye Sudani ku rutonde rw'ibihugu bikora iterabwoba mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu igihe perezida Omar al-Bashir yagirijwe gufasha imihari ya Al-Qaeda Hamas hamwe na Hezbollah mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi amerika yaratanguje ibiganiro na leta ya sudani kugira imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri inaguke ariko washington yaciye ibihagarika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka perezida bashire akuwe ku butegetsi umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS asaba amakungu kuja hamwe mu gufasha izinga rya Bahamas ni nyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe Doriane cahitanye ubuzima bw'abatari bake ibitungwa hamwe n'amazu yasambutse umuyobozi wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ivyo inyuma yo kugendera Bahamas kwirabira icokorwa kuvyononywe n'ico gihuhusi mu ntango z'ukwezi kw'icenda nayo leta z'ubumwe za amerika yarafunguye ejo kuwa gatatu ambasade yayo yari imaze imyaka mirongo ibiri n'umunani ifunzwe muri somaliya amerika yarafunze ambasade yayo muri ico gihugu mu kwezi kwa mbere igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe kubera intambara iri muri ico gihugu ambasaderi wa amerika muri somaliya donald yamamoto yavuze ko kuyifungura ari umunsi w'amateka ugaragaza ko somaliya iriko irasubira mu buryo perezida wa nigeria muhammadu buhari ari muri afurika y'epfo mu rugendo rw'akazi ni nyuma y'urwango n'ubwicanyi ku banyamahanga bihitiye i johannesburg byatosikaje imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri biza imbere y'ibindi muri afurika mu by'ubutunzi buhari hamwe na mugenzi we sirire ramafoza biteganijwe ko babonana kuri uyu wa kane mu biganiro bigamije gukomeza imigenderanire mu budandaji no kunagura imigenderanire ya politike ariko ugukubagurwa kwakorewe abanyamahanga barimo n'abanyanigeria muri afurika y'epfo nabyo nyine biri mu byo abo bategetsi baganirako
urakoze aloise bigirimana kuri ayo makuru nshuti muteze amatwi gahunda y'iwanyu mu ntara hano ku ijwi ry'amerika amarwara bagera avuye muri studio ya cumi n'umunani noneho iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
narimaze kubibabwira mu kanya urukiko rwa gisirikare ruri i nyamirambo aho ni mu mujyi wa kigali rwakomeje urubanza ruregwamo itsinda ry'abantu makumyabiri na batanu baregwa kuba abarwanyi b'umutwe wa rnc urwanya ubutegetsi bwo mu rwanda abaregwa bose bagaragaje ko bataburana kuko badafite ubumenyi mu mategeko bakaba bakeneye abunganizi urukiko rwimuriye urubanza rwabo ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi asumuta kaboyi ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda yari ari mu rukiko urubanza rwakomeje abaregwa uko ari makumyabiri na batanu bahawe umwanya ngo biregure bose bashinjwa kuba mu mutwe wa p5 ukorera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko kuri uyu wa kane nta n'umwe wigeze yiregura bose bahurije ku cyifuzo cy'uko bashaka ababunganira mu mategeko ku isonga majoro habibu mudasiru wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'imyitozo ya gisirikare muri uyu mutwe yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana ko yifuza ko yahabwa umwanya agashaka uzamwunganira mu mategeko n'abandi bagenzi be bahise batera intoki umwe ku wundi nabo basaba ko bahabwa abunganizi mu mategeko basobanura ko nta kintu na kimwe bazi mu bijyanye n'amategeko bityo ko byazabagora kwiregura ntibyabaye ngombwa ko umucamanza abaza buri wese niba akeneye umwunganizi kuko buri wese yagaragazaga ko amukeneye umucamanza leta na koroneli madudu sharire yabonye abakeneye kunganirwa ari benshi ahita avuga ko ubusanzwe umuntu ufite ubushobozi yishyura umwavoka ariko utabufite agasaba urugaga rw'abavoka rukamushakira umucamanza yasabye buri wese ko yahitamo icyo yifuza yungamo ko yabonye benshi batazi gusoma no kwandika asaba ko bakwegera umwanditsi w'urukiko akabafasha umushinjacyaha majoro deni ruyonza yavuze ko abaregwa bakabaye baravuze ikibazo cyabo urubanza rugitangira kuko bemeye ko rutangira kandi batunganiwe gusa umushinjacyaha yavuze ko kunganirwa ari uburenganzira bw'uregwa uko ari makumyabiri na batanu baregwa ibyaha bine birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe kugambirira kugirira nawe ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi mu baregwa uko ari makumyabiri na batanu harimo abanyauganda batatu uburundi bwo bufitemo bane harimo na iribanje lamberi umunyarwanda ariko ufite n'ubwenegihugu bwa marawi mu baregwa uko ari makumyabiri na batanu kandi cumi na bane bivuga ko bafashwe bavuze ko binjiye muri muri P5 banyuze mu Burundi umunani baturutse muri Uganda babiri muri Kenya n'umwe muri Malawi Habibu ufatwa nk'uri ku isonga muri iri tsinda yahoze mu ngabo z'u Rwanda RDF asezererwa mu biri bibiri na cumi na gatatu yahise yerekeza mu gihugu cya Uganda ubushinjacyaha buvuga ko muri Uganda ariwe yahamagariwe na Majoro Robert Higiro akamuha ubutumwa bwa General Kayumba Nyamwasa ko bafite umutwe wa politike wa RNC ariko bashaka no gukora igisirikare cyawo bityo we n'abandi basezerewe mu ngabo ko bakwishyira hamwe ubushinjacyaha buvuga ko abafashwe bose bakuwe mu mashyamba ya Kongo nyuma y'igitero gikomeye batezwe n'ingabo z'icyo gihugu z'abafatiye mu gace ka Masisi bahita boherezwa mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka makumyabiri na bane bahise basubizwa muri gereza Majoro Habibu Mudasiru ahita asubizwa mu bitaro bya Kanombe aho arwariye akaguru nyuma y'uko arasiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu baregwa makumyabiri na batanu kandi umukuru muri bo n'ufatwa nk'umuyobozi wabo Habibu na Gashumba Andre bose bavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu mu gihe umuto ari umugande Gatwere Joseph ufite imyaka cumi n'umunani ikindi benshi bahuriyeho nuko benshi batabashije kugera mu ishuri bake nibo bize amashuri abanza nabwo bakayacikiza batayashoje babiri gusa barimo umukuru wabo Habibu nibo barangije amashuri yisumbuye benshi kandi bahuriza ko kuba nta kintu batunze ndetse nta n'akazi bagiraga uretse aba makumyabiri na batanu bashinjwa igihugu cya Uganda n'u Burundi nabyo byatunzwe agatoki n'ubushinjacyaha Uganda bivuga ko yemereye Majoro Mudasiru guhihisha yitwikiriye kuba impunzi igisirikare cy'u Burundi nacyo kigashinjwa kuba aricyo cyabahaye imbunda n'amasasu ndetse leta y'u Burundi ikanashinjwa kuba ariyo yakiraga aba barwanyi mbere y'uko bakomeza berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urubanza rwimuriwe tariki ya cumi na kane z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta kaboyi urakoze kuri iyo nkuru tukivuga rero iby'iyo nkuru mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na jean paul turayishimiye mu buvugizi w'umutwe wa rnc bashinjwa kuba babarizwamo abanza kumubaza niba koko ari byo abaregwa ari abo muri uwo mutwe bariya abantu mu by'ukuri sinajya kukubeshya ntabwo nakubwira ko ari abacu nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye ariko aho babavanye igihe babazaniye uburyo aho bari bari ibyo ni ibibazo twese turimo kwibaza gusa uko babyanditse ku binyamakuru by'u rwanda byo nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye ariko se hari uwitwa habibu mudatiru wigeze kuba ndetse n'umugabo z'u rwanda warasiwe muri kongo uriya muramwihakana ntabwo ntabwo mwimwe ko ari uwanyu uwo habibu namubonye ariko niba wasomye n'ibyo uko urubanza rwagiye rugenda umunota ku wundi banavugaga ko ari umuntu wari mu nkambi y'impunzi zitandukanye ubona ko binashoboka ko bariya abantu ari n'impunzi zishobora kuba ari impunzi zashimutse kimwe n'izindi zose basanzwe bashimuta kuko nabo ubwabo muri ibyo binyamakuru bavuze ko yari umuntu w'impunzi ubwo rero venuste kuba habibu mwaramubonye mu itangazamakuru inshuro nyinshi cyane bakaba kandi bamuzana bavuga bati yavuze ibi cyangwa se ngo yari umuntu wa organizasiyo ibyo byo ntabwo ubwabyo bihagije kugira ngo bivuge ko yari umuntu wacu kuko ari habibu ndetse n'abariya bose kuvuga ko ari umuntu wacu cyangwa se ari umuntu wemera amahame y'ibyo twemera twese ibyo byo sinshobora kubihakana ariko kuvuga ko bamuzanye nk'umuntu w'umurwanyi ibyo nibyo ntarimo nsobanukirwa ndetse kuko ibibazo mfite nanjye ndacyabyibaza yenda bizasobanuka noneho nzagira igihe cyo kubiganira neza uriya habibu tumugarukeho ngo yaba yaravuganye na generali nyamwasa wamusabaga kujya ku mupaka wa uganda kubera ko uburundi butabashaga kubaha eh, inkunga ihagije wabibonye nabyo ibyo nabibonye ariko nabyo nk'ibyo nk'ibyo ubwabyo urumva ni ikintu cyo kuba ngo yarambwiye yarambwiye ngo yavuganye na jenera nyamwasa ibyo kuvugana nawe yenda n'undi wese yabavugana nawe ariko ibyo bavuganye nabyo ni ikindi ni gute ushobora kwemeza ko koko ibyo bintu bamurega yavuze yabivuze venusi ariko uvuze ko bariya bantu bamwe utabazi reka mfatemo nka bamwe nkubaze bariya bari ngo mu cyitwa p5 nk'abarabi b'abasirikare nk'uriya koroneli nyamusa musaraba cyangwa se uriya sibo charles ndetse hamwe n'uriya habibu mudatiro ushinzwe ibikorwa n'imyitozo ugenda kuri bariya basemahurungure barashinzwe iperereza bariya bose uravuga ko mutabazi muri rnc ubundi venusi aho niho ikibazo nyamukuru kinakomeye kuko wabonye ko nk'abo bantu bose baravuga ko ari abantu babaga mu mu mutwe wa gisirikare witwa ngomino uko babyanditse Mhm.
uwo mutwe wa gisirikare tukaba tuzi kuba muri biriya bice bya za muri sud kivu mwarabumvise yenda mwaranabagize no kuri eh, radiyo y'ijwi rya amerika kumva rero noneho natwe bagenda bavuga ko iyo ariyo siritire cyangwa ariko ah, ariyo ari icyo gisirikare cya p5 nabyo ubwabyo byakwerekana ko harimo ibintu by'ibicurano bishobora kuba bikorwa na leta y'u rwanda kugira ngo ya narativu cyangwa se uko bakomeje kwerekana ko ngo p5 ifite ingabo bati noneho ikintu cyose tubonye tubyite ko ari ingabo za p5 ibyo twabivuze kenshi umunsi tuzazigira tuzabivuga biriya ni ibyo leta y'u rwanda ikomeza gucura no gupfundikanya kugira ngo ikomeze kumvisha abantu ko dufite igisirikare kugira ngo badutwerere ibintu ntabwo ari byo ariko se jean paul leta y'u rwanda yacura igacura n'impapuro zoherejweho am- amafaranga nk'uko byavuzwe mu mu rukiko none se hari abaravuga ko hari amafaranga yakoreshejwe amadolari agera ku bihumbi cumi na bibiri eh, yoherejwe n'umwe mu bayobozi ba rnc bakavuga izina rye bavuze uwitwa ben rutabana ngo wohereje amafaranga anyuze i bujumbura leta y'u rwanda yacura ni- n'izo mpapuro yazicura koko ibyo urabona urubanza nibwo rugitangira niba koko ibyo bintu bizazamo nk'ibimenyetso yenda twazabivuga icyo gihe ariko ubu ngubu ugewe mu by'ukuri ufite ibimenyetso byinshi bigaragaza ibintu byagiye bikorerwa impunzi zitandukanye zahunze leta y'u rwanda none se ubwo koko bo ntibarimo birega ko bafite bakora akazi ko gushimuta gushimuta impunzi z'abahunzi ariko izo mpunzi zari i bugande hari aho nabonye ko izivugwa ko zagiye mu mutwe wa rnc zishobora kuba zarafashijwe n'umukapiteni witwa johnson ukorera cmi wazinyujije muri tanzania zigakoresha impapuro mpimbano hanyuma zikagera i burundi ibyo nabyo ni ibinyoma ni ibinyoma ibyo byo nta nubwo natinda ku natinya kubivuga ariko biramutse binabaye uwo muntu yaba yarababeshye ntabwo yaba ari na kapitene cyangwa akorana n'icyo kigo ubwo ndavuga yabeshye leta y'u rwanda niba ari we wabibabwiye ariko njyewe nzi neza ko ibyo bintu bidashoboka mu gisirikare cy'igihugu ku rwego rw'umuntu nka kapitene kuvuga amagambo nk'ayo n'ibyo bintu yakoraga bavuga ari ibishingiye ku guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu mbere y'ako gatangazo kababwira aho mushobora kudusanga twumvaga mugenzi wacu venuste nshimiyimana aganira na jean paul turashimiye umuvugizi wa rnc bavuga ku kibazo cy'abantu bashinjwa kuva muri uwo mutwe bari mu rukiko i kigali tugeze mu burundi aho ihuriro ry'abanyamategeko b'abarundi baburana ibyaha bihanwa n'inkiko mpuzamahanga kavibu risaba abarundi bumva uburenganzira bwabo bwarahungabanye kugana urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ruri i Arusha muri tanzania ku munsi w'ejo iryo huriro ryatangiye igikorwa cyo kwigisha no gusobanura amasezerano y'afurika yashyizeho urwo rukiko n'uburyo bashobora kugana urwo rukiko gusa uburundi ntiburashyira umukono ku masezerano y'imikoranire narwo pierre claver niyonkuru bw'urunani rw'abashingwamanza b'abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kavibe collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au burundi mu gifaransa icatumye abo bashingwamanza batanguza iryo sekeza nuko hari ibyaha byinshi bikorwa mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bihanirwa muri sentare ya afurika ijerwa agateka kazina muntu iri yarusha muri tanzania metre gustave niyonzima icagihe acutwara kavibe yabwijwe rya Amerika bimwe muri ivyo vyaha abanyagihugu birirwa barahohotegwa bakagenda amazima yonge bakaborezwa igufa bakicwa baravye imigambwe bavamwo ko batavuga rumwe na leta ico twokwita assassinasible kugira kabiri kubera himirije amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aho usanga abantu batavuga rumwe na leta bari mu yindi migambwe cane cane abo mu mugambwe senere wa agatogwasa birigwa baricwa abandi bakagenda amazima yonge inkoro z'imigambwe yabo zigasamburwa menya ku munsi ku munsi ntihagire ikiba n'ababikoze ntibakurikiranwe hariho n'abandi benshi batavuga rumwe na leta birirwa barayicwa birirwa baragenda amazima yonge kubera ivyiyumviro vyabo ku kuntu na ekleziya katolika imaze iminsi iburagizwa uravye mu ntara ya ngozi abo muri mwishengero ry'abaadventiste y'umunsi w'indwi basangwa mw'isengero barimwo bagakubitwa bagashaya iryo sekeza ryo kumenyekanisha ibiri mu ngingo ya afurika yerekeye agateka kazina muntu charte africaine des droits de l'homme ryiswe uburenganzira bwawe rizomara ukwezi kose gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icumi urunani kavibe rubona ko kumenya ibiri muri iyo ngingo ari umushinge wo kwitura sentare ya afurika ijejwe gateka kazina muntu yashizweho n'iyo ngingo y'ubumwe bwa afurika ni ukubafasha kuko turavye ibiba mu burundi amasentare yaho ntashobora kubatunganiriza abanyagihugu bamenye amategeko yabo agenga charte africaine des droits de l'homme des peuples bamenye uburenganzira bwabo bazoshobore no kwitura iyo sentare yitwa Cour africaine des droits de l'homme ikabashobore no kwitura mu nzindi sentare mpuzamakungu amasezerano akomeye y'ubumwe bwa Afrika Union africaine avuga uburenganzira bwa muntu bigomba nko gusa nico twokwita déclaration universelle des droits de l'homme bigomba nko gusa nico twokwita charte de l'ONU rero no kubahamagarira kumenya uburenganzira bwabo amashirahamwe hamwe n'abo bashingwa manza nka bose barahunze igihugu nababajije ingene isekeza ryabo rizoshikira benshi mu bari mu Burundi ari nabo ryega Maître Gustave Niyonzima avuga ko bafise inzira nyinshi harimwo no gukorana n'abari mu gihugu mu ibanga yamara aremera ko ari intambamyi ego cane turafise imihora tuyicisha ko n'abari mu gihugu bakavyumva ni benshi turiko turagerageza kuvugana turaba ingene twokorana n'abari no mu gihugu benshi turavye ibinyamakuru bikunda gusohoka uh, yaba ibinyamakuru vy'amaradiyo za televiziyo n'abanditsi naho nyene uri kuraraba mu ngingo y'umunani ya charte africaine bavuga ko umuntu afise uburenganzira bwo kumviriza amakuru n'ubu haracaragahaze turabizi abari mu gihugu benshi bumviriza ibinyegeje ariko hariho n'ubundi buryo bazotinda bakabimenya kandi bwari n'uburenganzira bwabo ntibategerezwa kwinyegeza ubutegetsi ntibwategerezwa kubiruka inyuma ngo bahobwe ko bumvirije amakuru e, harimwo iyo ntambamyi ariko turafise icizere kinini yuko abantu bamaze kumera rugaro bamaze kurinda turabakorana mu ibanga bakaduha n'amakuru menshi tumenya menshi tuvuga ibibi byose byose biba tubikura hagati mu gihugu mbere hariho n'abo usanga bari no mu mugambwe nyine uri ku butegetsi babitanga ni bake ariko ni bake beza uburundi buri mu bihugu mirongo itatu byemeje ishyirwaho ry'iyo sentare yamara ntiburi mu bihugu icenda byateye umukono ku masezerano yemerera akanaha uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga gutwara ibirego byabo muri iyo sentare atahandi baciye urunani kavibe rubona ko ari intambamyi yindi ariko rukamenyesha ko ruzokoresha imwe mu ngingo z'iyo sentare ihamagarira abantu bahohotewe gucisha ibirego byabo muri komisiyo y'ubumwe bwa afurika komisiyo de l'union africaine maze abakekwa bakarengutswa nk'uko bisanzwe sentere ya afurika ijejwe agateka kazina muntu iri yarusha muri tanzania yagiyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu imaze kwakira imanza zirenga ijana na mirongo itanu harimo n'iziva mu bihugu biri mu mugwi umwe n'uburundi bitemerera abanyagihugu kwitwarira ibirego ubwabo pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
pyeklave niyo nkuru urakoze cyane kuri iyo nkuru reka tugume mu burundi naho leta ivuga ko yahagurukiye ikibazo cyo gukura abana b'inzererezi mu mihanda ariko abo bana ndetse n'ababyeyi babo bakavuga ko inzara mu miryango ari ituma bava iwabo bagafata inzira yo kujya mu mujyi wa bujumbura n'ahandi desire hatunga imana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri kigali mu rwanda yadukurikiraniye ibyabo
ico gikorwa kiba gatatu buri kwezi ariko ntibibuza ko n'ubu abana bo mw'ibarabara bacibonekeza mu gisagara ca bujumbura abana bamenyesha ko babafata bakabatwara ku makomini iwabo bakabatereraho ataco babafashishije bivugira ko baheza bagaca basubira mu gisagara kuko ubukene buri mu miryango iwabo ari bwo butuma baja kurondera ico rirenze bujumbura baradusohoye batugetinga cavuga ati ati nimugende mumenye iyo muja mimbe mugira iki nimumve mu maso mugende natwe jayibutse ati ntibazosuye kuza kundondera nubwo nzovuga ndasubiye mu ibarabara bafashe bavuze ngo banzane ngaha ati sinosubira kuvuga ati ngo nsubire kugaruka ngaha sinogaruka notuma nca mu kiyo c'imodoka amarenga akoroka gaca nigira kuko ngaha bari gutuma batubwira basi twe nta mafaranga y'itike dufise nimba ari musitaneri yari kuza hamari akadutora apana kuca batubwira ati nimutuve mu maso mugende ririgize gati tuza ngaha nyene twiteze ko mabo badushyira mu mashuri canke mu myuga nka jewe nari niteze ko mvuga ati wasamira imyuga nkabasi nkiga mbwa nkareka kuja mw'ibarabara badukura mw'ibarabara bakaca badushira ngaha kw'ikomine badusize ngaho ku ikomine hari igihe no kudutahana batadutahana agaca batubwira tugende n'amaguru gaca nawe wiyumvira kuva ngaha kuva ngaha ku ikomine gushika hariho igihanga ugenda n'amaguru ata n'ikintu na kimwe bagufashije ariko ugenda gusa n'amaguru botuma basi bagutuma bagushikana basi nkajya kwiranda ntibarinde bagushikana ngaha ku ikomine amare nawe agaca wifatira inzira agaca wigira iwanyu igihanga abavyeyi b'abo bana basaba ko mu gihe babatahanye batobaterera mu gahinga ahubwo babashikiriza abavyeyi babo bagaheza bakabafasha mu kubaronsa na vya nkenerwa vyotuma basubira mu mashuri bitagenze uko bamenyesha ko ico gikorwa kizoba impfagusa uno muvyeyi w'ibubanza ati inzara iri mu miryango niyo ituma abana bomoka ubona umwana yadusakaje mu ibarabara hanyuma n'abajejwe gusubiza abo bana mu ngo nabonye ntaco bafasha kuko barazana bagaterera ngaha kenshi twama twabibonye bagaca batera ngaha ngo subira mu muryango atanisho barumvikanye ba bana basubiye n'umundi kongera kuza gusegerereza yanzara ni kwa kunimwe bahunga ntaco bajanye n'ubundi ntaco bahita bafungura bashika muri hano ubundi baca bongera kwaduka bagasubira iyo mwabakuye mu bushikiranganji bw'agateka kazi na muntu bamenyesha ko vyankenerwa vyose vyateguwe kugira ico gikorwa kigende neza umushikiranganji n'ivy'abandi Martin niwe abishikiriza turafise toute une stratégie irimo abo muri ministre de l'intérieur irimo abiwacu irimo abo muri gipolisi n'abandi ico tuba dufatwe kubakura bifite inguvu za nguvu za zindi z'umuntu umengo avuye kwiba kuko tubazi ko abantu bafise ibibazo bijanye n'ukuntu bavyumva mu mutwe iyo twegera tukamwereka ukuntu yabigenza n'ukuntu tubicisha avec la communauté kuko bajya abantu bose mu ikomine hari umukonseyer ajejwe ibibazo sociale byakenerwa ifashanyo yo guherekeza imiryango iba yabakiriye ntateza kuba nesesema n'umuntu wo mu muryango wiwe ashobora kuba ari mu muryango wagutse tukamwakompanya kuko benshi bashobora gufata abo bana kubera ibibazo bijanye n'ubukene hama ikindi naco kandi nuko twavansa tukagenda nko ibindi bihugu babikora muri etazini uriko uratanga amafaranga kuri bajya abantu bari mu wa metro ni icaha gihanwa n'amategeko twebwe natwe tuba abakirisi gusumba n'ababuduhaye tubatera tubitunganye neza rero twavanse yawe tubikanalize kuko dushaka gukorana cyane cyane n'amasosiyasiyo au niveau communautaire bafate kundi bashaka kuba babegereye harimo tugize imana tubabona mu incabwenge abapisikologe n'abandi badufashe naho leta y'u Burundi itemanga ko abarundi batari bake bashonje abavyeyi bo mu ntara ya bubanza ntibarya umunwa mu kuvuga ko ikibazo c'inzara n'ubukene biri mu gihugu bidatorewe umuti naho hazofatwa ingingo zimeze gute ngo abasega ntibazigera babura desire atunga imana kigali ijwi rya amerika
urakoze desire hatunga imana kuri iyo nkuru ni nayo dushorejeho amakuru yacu y'iki gitondo hano muri amerika cyangwa se y'amanywa aho ngaho aho muri kigali ni bujumbura bashimire mwe mwese mwadukurikiye nshimire na bagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma na mobil ya baro wegeranije aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe